turashimire komanda nyakumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamirana washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika ikaze makuru yo kuri uno mugoroba igisirikare ca congo frdc n'abarwanya ubutegetsi bw'ico gihugu bo mu mugwi wa m23 babandanya guterana amajambo ku ngwano iri kwibera muri teritware ya masisi imirwano hano muri kirorirwe yatangiye ejo mu masaha ya saa munane iri hagati y'abazalendu na M23 ubwo uh, izi mitwe ebyiri zashamiranye
uyu ni umwe mu banyagihugu bo mu ntara ya kivu ya ruguru ijwi rya amerika ryamuhinduriye ijwi ryiwe ku mvo z'umutekano muri make kandi muri repubulika ya demokarasi ya kongo dr denis mukwege yatsindiye agashimwe kitiriwe nobel mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani yatangaje ko azokwitoza amatora y'umukuru w'igihugu n'amatora ategekanijwe kuba mu kwezi kw'icumi na kabiri k'uno mwaka turimo hakurya ya kongo mu rwanda ambasaderi w'ico gihugu muri bwongereza yanenze gahunda ya leta y'ubwongereza ku kibazo c'abimukira ku mugabane wa afurika ijya nino ku isi abasirikare batembagaje ubutegetsi bwa niger bemeye ikiringo mfatakibanza c'amezi atandatu ido nido yano makuru yose duce ku masonga n'ayandi tubafitiye ni mu kanya isasemo hafi y'amaradiyo yanyu reka amakuru yacu tuyahere muri niger abasirikare bakoze kudeta bemeye ikiringo mfatakibanza c'amezi atandatu abo basirikare bongeye kandi bemera ko algerie iwe umuhuza mu gutorera inyishu ibibazo bihanze niger n'abanyagihugu bavyo fidel niyongabo perezida wa algeria abdelmajid tebun yashinze umushikiranganji ajejwe imigenderanire ahmed ataf kugendera igihugu ca niger mu gihe ca vuba mu ntumbero yo gutanguza ibiganiro n'impande zose zerwa n'ikibazo kuri uyu wa mbere abategetsi ba algeria batangaje ko kuba bemeye kuba abahuza ku kibazo ca niger bizokomeza kurushiriza inyishu ya politike muri ico gihugu avuze ko bizotuma inyishu iciye mu mahoro itogwa ku nyungu y'abanyaniger n'iy'akarere kose ko muri afurika mu burengero mu itangazo kuri uyu wa mbere abategetsi ba leta ya niger bavuze ko leta y'igihugu cabo mu mpera z'ukwezi k'umunani k'uyu mwaka yatanze isango y'amezi atandatu y'ikiringo mfatakibanza muri ico kiringo impande zose zerwa n'ikibazo ca politike co muri niger zizorondera kumvikana ku bibazo vyose mu gihe ata ruhande na rumwe rukumiwe
fidela niyo ngabo urakenuye tuve ngaho muri niger tuja muri ukraine aho umushikiranganji ajejwe imigenderanire y'ico gihugu n'ayandi makungu dimitro kuleba yavuze ko yemera neza ko leta zunze ubumwe za amerika izoshobora gutora inyishu zikenewe mu ntumbero yo kubandanya iha ukraine imfashanyo ya gisirikare n'ubu turacari kumwe na fidel niyo ngabo mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ari kumwe n'umutegetsi mukuru ajejwe imigenderanire y'umuryango w'ubumwe bw'uburaya joseph borrell dimitro kuleba yatangaje ko ukraine yagiranye ibiganiro bikomeye n'abashingamateka n'abakenguzamateka b'abademokarate n'abarepublikani ba amerika kureba yemeje ko kuba batategekanije imfashanyo igenewe ukraine mu itegeko ryerekeye amafaranga leta izokoresha mu kiringo c'iminsi mirongo ine n'itanu iri imbere yemejwe ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije atari hinduka rikomeye mu migambi yo gufasha igihugu ciwe dimitro kureba yavuze ko igihugu ciwe kitabona ko imfashanyo ya amerika yahagaze kubera iki gihugu kibona ko idakenewe gusa ku vyerekeye ukraine kwikenewe kandi no ku nyungu zaco bwite kureba yavuze ko iyo mfashanyo ikenewe cyane mu ntumbero yo kubahiriza umutekano mu makungu umutegetsi mukuru ajejwe imigenderanire w'umuryango w'ubumwe bw'uburaya joseph borrell kuri uyu wa mbere yavuze ko amerika izotora inyishu yerekeye kubandanya gufasha ukraine umuvugizi w'ibiro vya perezida w'uburusiya dmitri peskov kuri uyu wa mbere yabwiye abamenyeshamakuru k'uburusiya bubona ko hazogera igihe ibihugu vyo mu burengero bw'isi bizorambigwa yamara yavuze ko yiteze ko amerika izobandanya gufasha ukraine
ijwi ry'amerika amakuru yacu tuyabandanirize muri misiri aho abantu baba ba mirongo ine bakomerekeje n'umuriro wadutse ku biro bikuru vya polisi biri mu buraruko bw'igihugu ibindi na mugenzi wacu oriana itanga ishaka
umuvugizi w'igipolisi yavuze ko bamwe mu bakomeretse bavuriwe muri ico kibanza nyene abandi batwarwa ku bitaro abategetsi bavuga ko bitaramenyekana neza icyatumye uwo muriro waka kuri iyo nyubakwa iri mu karere ka isimayiliya imiduga yo mu bwoko bwa musehabaniha ishika kuri mirongo itanu n'indege zibiri byarungitswe muri icyo kibanza gutabara imiriro minini nk'iyo iramenyerewe muri misiri kubera inzego zibijejwe zidakurikiranira hafi iyubahirizwa ry'amategeko agenga ugukingira ubuzima bw'abantu n'imiriro iryo sanganya ribaye mu gihe mu kwezi kwa munani mu mwaka uheze uwundi muriro wadutse ku ishengero riri ku mugwa mukuru i Cairo uhitana ubuzima bw'abantu mirongo ine n'umwe
Oriane urakoze hagati aho abarwanyi babiri n'abapolisi babiri bishwe mu gitero cagabwe ku kirindiro c'abapolisi muri Pakistan ico gitero kitari citezwe ku munsi wa gatandatu cagizwe n'abagwanyi barenga cumi mu karere ka miyanwari mu gitondo c'umunsi w'imana igipolisi cari camaze guhagarika ico gitero abategetsi bamenyesha ko abagize ico gitero bava mu gice c'abagwanyi ba tehrik i taliban pakistan ttp bazwi nk'abagwanyi b'abataliban bo muri pakistan igipolisi cyari giherutse kwivuna abansi mu gitero nk'ico cyagizwe na ttp kuri ico kirindiro ca makarwal mu ntango z'uyu mwaka mu karere ka miyanwari muri ico gitero abagwanyi babiri barishwe
barakoze bagenzi bacu ku makuru agezweho hirya no hino ku isi baduteguriye bakaba baheje kudushikiriza ayo mwumvise n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com adrese ya youtube yacu instagram facebook na x ni voa radiyo yacu mu kanya tuja mu karere k'ibiyaga binini vya afurika ayo mu karere tuyahera muri repubulika ya demokarasi ya kongo inteko za leta ya kongo frdc mu mpfunyapfunyo n'abarwanya ubutegetsi bw'ico gihugu bo mu mugwi m23 babandanya guterana amajambo ku ngwano iri kwibera muri teritwari ya masisi jimmy shukurani bakomera adufitiye inkuru irambuye nk'uko byemejwe n'abaturage bo muri sheferi ya bashari bavuganye n'ijwi ry'amerika iyi mirwano yatangiye mu gicamunsi cyo kuri iki cyumweru gishyize yabereye ahitwa kirorirwe kamwe mu duce tugize gurupemen ya bashari kayembe mu teritwari ya masisi aka gace kari muri twinshi twigaruriro nayo makumyabiri na gatatu mu kwezi kwa gatatu gushyize ubwo uyu mutwe urwanya leta ya kongo wafataga amasantere akomeye yo mu sheferi ya bashari arimo na kicanga umuturage utashatse ku izina rye rivugwa kubera impamvu z'umutekano we yabwijwe ry'amerika ko uduce twibasiwe cyane ari kirorirwe avuga ko ibi byateye abaturiye kirorirwe guhunga berekeza ahandi hantu hatandukanye nibyo imirwano hano muri kirorirwe yatangiye ejo mu masaha ya saa munani iri hagati y'abazalendu na emuventura ubwo izi mitwe ebyiri zashamiranye hagati yabo abantu baje kwirukanka cyane bagenda bahungira peti masisi aho eyase iri aba ariho abaturage baza guhungira uyu muturage yongeraho kuba impande zishyamba zishyamiranye ziteganye mu misozi ya nturu na muyange ku buryo isaha iyo ariyo yose ntambara ishobora gukomeza se yaje kubasubiza inyuma basubira inyuma ahitwa iruvunda naho emuventura ikaba inari hariya kuri antene kugeza ubu ngubu rero abaturage muri kirorirwe n'akikije bose bagiye birukankira kuri eyase ni kuri peti masisi naho kugeza ubu ngubu aho frdc yo ihagarara ye ni ahitwa ku mutara munyaye james wo mu ishyirahamwe ageson pour la republique rikorera muri ako gace avuga ko emu makumyabiri na gatatu ariyo yatangiye gutera ibirindiro by'iyi mitwe ya wazalendu M23 yatangiye kwataka amadifensi y'aba autodefense aribo bazalendu iza kwataka abazalendu bari bari hakuno hakuno ya nturo utya ubwo babatatse babazalendu nabo batangira kurwana nabo nta sasu na rimwe rya FRDC ryigeze risohoka ni M23 kugeza kuri ubu ihanganye n'abazalendu mu masaha make imirwano itangiye ubuyobozi bwa yo makumyabiri na gatatu bwahise busohora itangazo aho bemeza ko ingabo za leta ya kongo frdc zateye ibirindiro byayo muri iryo tangazo m makumyabiri na gatatu ikomeje gushinja leta ya kinshasa kutubahiriza amasezerano y'abakuru b'ibihugu by'akarere itera ibirindiro bya m makumyabiri na gatatu frdc nayo ibinyujije mu itangazo ibihakana yivuye inyuma ahubwo nayo ikaba ikomeje gushinja ayo makumyabiri na gatatu kutubahiriza amasezerano y'abakuru b'ibihugu yo gushyira imbunda hasi ibyo kwitana ba mwana ku mpande zombi byateye abaturage impungenge olivier kanyejomba ni umuyobozi wa sosiyete sivile nshya mu teritwari ya masisi ibi bintu biduteje impungenge cyane ubwo hagati ya frdc na m23 bamwe basohoye urupapuro nonaha bavuga yuko batewe na frdc frdc nayo ikaza ivuga uturere twagiye dufatwa na m23 yigaruriye yari yaravuyemo turi gusanga ko ejo nangwa ejo bundi umuriro ugiye kutwakiraho tukazabura n'aho turengana depite safari nyagatare olivier watowe n'abaturage ba teritwari ya masisi ku rwego rw'intara y'ikivu ya ruguru we ahangayikishijwe no kubona abaturage bahunga buri munsi ikiduhangayikishije ni abaturage bari guteseka cyane urabona ino ntambara imaze imyaka ibiri irenga abaturage bari guteseka abantu barahunze kuva za rucuru bimwe bifata za masisi ubu ngubu inkambi uburengo ziruzuye iza kanyarucinya biruzuye za rusayo haruzuye abaturage ntibafite ibyo barya babayeho nabi abaturage babeshejwe no guhinga ntibagihinga ku buryo n'ibyo kurya buno bigoye ni ikibazo gikomeye cyane abaturage bari kurara hanze bari guteseka bari kunyagirwa abana ntibakiga byo murabizi inzira yose banyuramo ikaduha umutekano abaturage bagataha iyo nzira twayishyigikiye iyi mirwano y'ubuye mu gihe hashize iminsi mike gusa leta ya kongo itangaje ko igiye kujya mu ntambara yeruye na emu makumyabiri na gatatu jimmy shukurani bakomera ijwi ry'amerika igoma
Jimmy shukrani bakomera urakoze tukiri muri Congo Dr Denis Mukwege yatsindiye agashimwe kitiriwe Nobel mu mwaka wa 2018 amaze gutangaza yuko azokwitoza nka president uh, mu matora yazoba mu kwezi kwa cumi na kabiri uno mwaka iyo nkuru turaza kuyigarukako mu mwanya uri imbere imbere yaho ariko tubanze tumira amategato hama duce tuja mu Rwanda uhagarariye u rwanda mu bwongereza ambasador johnson businge aranebagura umugambi wa leta y'ubwongereza ku kibazo c'abimukira yavuze ko ubwongereza bukwiye kuraba impamvu zose zitera abantu bava iwabo venuste nshimiyimana aratubwira ibindi kuri ino nkuru mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru w'umuryango led by donkeys wamufataga amajwi atabizi ambasaderi bushingi yavuze ko ashyigikiye gahunda yo kohereza mu rwanda bimukira n'abasaba ubuhungiro mu bwongereza ariko yavuze ko ubwongereza bukwiye kureba impamvu zose zitera abantu kuva iwabo ati nabwira minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu w'ubwongereza kubibeshya cyane
bakwiye kugira gahunda ihamye y'igihe kirekire kugira ngo abantu badahitamo gushyira ubuzima bwabo mu kaga bajya mu bwongereza kubera ko magingo aya abantu benshi ntibaza hano kubera ko hari intambara mu bihugu byabo oya baza kubera ko nta yandi mahitamo bafite baza kubera ko nta mizero y'ejo hazaza bafite ntibikwiye ko iki gihugu gikomeza kwifata nk'aho aricyo cyakira impunzi neza kizigirira impuhwe kizirinda kizifasha bashyize mu bucakara za miliyoni z'abantu mu gihe cy'imyaka magana ane bashenye ubuhinde bashenye ubushinwa bashenye afurika
ambasaderi w'u rwanda mu bwongereza johnston bushinge yakomeje avuga ko gahunda yo kohereza abimukira mu rwanda ari intambwe ikomeye mu gushakira ikibazo cy'abimukira umuti ukwiye nibutse ko aya majwi yayafashwe atabimenyeshejwe mbere uyu muryango red by donkeys wamugezeho unyuze ku witwa fen saunders uyobora ikigo chelgate cyagiraga inama johnston bushinge igihe yari minisitiri w'ubutabera mu rwanda yavuze ko ibyo yabwiye umunyamakuru wamufashe nawe amajwi atabimwemereye yabimubwiye nk'umuntu ku giti cye ko atavugira leta y'u rwanda leta y'u rwanda nayo yavuze ko atayivugiraga ikinyamakuru the guardian cyanditse ko umuvugizi wa leta y'ubwongereza yatangaje ko bagikomeye ku mugambi wo kohereza impunzi mu rwanda kandi ko bazakomeza kuwusobanura mu nkiko urukiko rw'ubujurire rwemeje mu kwezi kwa gatandatu ko iyo gahunda yo kohereza abimukira n'impunzi mu rwanda idakurikije amategeko icyemezo leta iyobowe na minisitiri w'intebe rishi sunak yavuze ko izajuririra mu rukiko rw'ikirenga urakoze venuste nshimiyimana ya nkuru rero nari nce ku masonga iyo eh, dr denis mukwege wo muri repubulika ya demokarasi ya kongo yigeze gutsindira agashimwe kitiriwe nobel mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani yavuze ko azokwitoza amatora y'umukuru w'igihugu wa kongo ni amatora ategekanijwe kuzoba mu kwezi kwa cumi na kabiri k'uno mwaka ibindi kuri ino nkuru turabibaza temistocle mutijima ari mu rwanda J'accepte donc d'être votre candidat à la présidence de la République.
aho hari ku murwa mukuru Kinshasa imbere y'amagana y'abamushyigikiye ubwo dogiteri Mukwege yatangazaga ko aziyamamariza gutegeka Kongo mu matora azaba ku itariki ya makumyabiri y'ukwezi kwa cumi n'abiri k'uyu mwaka
bagabo bagore rubyiruko rwa kongo nanjye ndi umunyakinshasa ibibazo by'abanyakinshasa ndabizi mwansabye ko nanjye nashyiramo uruhare rwanjye nanjye nemeye gushyiraho uruhare rwanjye ntangaje ntangaje ko niteguye gushyira mu bikorwa iyi mishinga ariko mfatanije namwe ku bw'ibyo nemeye kubabera umukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu wa repubulika ya demokarasi ya kongo ndabashimiye
ukwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu k'uyu muganga w'inzobere mu kuvura indwara z'abagore kwari kumaze iminsi kuvugwaho cyane cyane mu burasirazuba bwa kongo kandi hakomeje kumvikana amajwi y'abamusaba ko yakwiyamamaza cyane cyane i bukavu aho yashinze ibitaro bifite umwihariko wo kuvura no kwita ku bagore basambanyijwe ku gahato n'imitwe yitwaje intwaro mu minsi ishizeho abaturage bakusanyije amafaranga ya kongo asaga miliyoni ijana na mirongo itandatu nk'inkunga yabo mu kumwishyurira umusanzu usabwa ushaka kuba umukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu uku gutangaza ukwiyamamaza kwe rero kwakiranywe igishyika i bukavu
ni umugabo ushyigikiye iterambere umugabo ukunda abantu uhora hafi y'abaturage twabyishimiye cyane rwose kandi nizeye ko hamwe na dogiteri mukwege igihugu cyacu gishobora kugera ku mpinduka
kuweka kandideti ya
gushyiramo kandidatire kwa denis mukwege wahawe igihembo cy'uwaharaniye amahoro mu matora ya bibiri na makumyabiri na gatatu kuri nge mbere na mbere nsanga ari kimwe mu bimenyetso by'uko dufite demokarasi kubera ko ntibikwiye ko habaho umukandida umwe kuko bigenze uko byaboneka nk'aho turi mu butegetsi bw'igitugu
uyu ariko abibona ukundi
njye nk'umuntu uvuka i bukavu mbona yakaretse ibyo kwiyamamaza agakomeza kwibera muganga akomeze avura ababyeyi umurimo we amenyereye ibya politiki abirekera abanyapolitiki kuko we si umunyapolitiki ni muganga hari ikinyuranyo hagati ya muganga n'umunyapolitiki ni ibintu bibiri bitandukanye
dogiteri denis mukwege wamenyekanye nka muganga w'ibitangaza cyangwa se umuganga usana abagore yari amenyerewe nk'impirimbanyi iharanira uburenganzira bwa muntu n'ubutabera ku byaha byakorewe abasivili mu burasirazuba bwa kongo azwi kandi nk'utarya iminwa cyangwa se ngo ace ku ruhande mu kunenga ubutegetsi bwagiye busimburanwa mu gihugu cye ko bwananiwe kugarura amahoro mu burasirazuba bwa kongo no guhagarika amabakorerwa abaturage b'abasivili yagiye kenshi kandi atunga agatoki ibihugu byo mu karere cyane cyane u rwanda na uganda ko byaba byarakoze ibyaha byinshi byibasira inyokomuntu mu ntambara zabaye ndanze muri iki gice cya kongo agasaba ko iby'ibi bihugu bivugwaho mu nyandiko yiswe mapping report yakozwe n'inzobere za loni byashyirwa ahagaragara kandi hagashyirwaho urukiko mpanabyaha rwihariye rwaburanisha ababigizemo uruhare bose kandidatire y'uyu muganga rurangiranwa icyarimwe akaba n'umupasitoro w'imyaka mirongo itandatu n'umunani y'amavuko ije ikurikiriza abandi banyapolitiki basaga makumyabiri bamaze gutangaza ko baziyamamaza mu matora ataha abo barimo abazwi cyane muri politiki ya kongo nka perezida uriho felix antoine chisekedi na martin fayulu madidi wari watsinzwe mu matora aheruka
igera hirya ariko madamu winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe ndi uw'ibihugu Eh, yego rata uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo Eh, ariko abirasi bimuhumurwa mana shofe wowe ndabona ashaka uri iwacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye Mie kwetu ni bugo.
kada Ndiyo bugo.
wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yabababababa Yewe, shafe twigende kombo takisi yaje taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Rwanda.
kombo taxi ni iminsi yose ya gatandatu ni iya mungu igihe cy'isaha cumi na zibiri n'iminota cumi- mirongo ibiri ku masaha yo mu burundi no mu rwanda duce tubandaniriza rero amakuru yacu mu gihugu cy'u Burundi aho abanyagihugu bo mu ntara ya cankuzo barimira ku nkengera za parike ya ruvubu basaba kuronswa inshumbusho kubera ibikoko vyama vyaboneye imirima inkuru y'ijwi ry'amerika yateguye ifashijwe n'abakunzi bayo mu burundi mu isomerwa na tiarive ndayishimiye ari i kigali mu rwanda abo banyagihugu babwiye abakunzi b'ijwi rya amerika ko bashima kurimira hafi y'urwo ruhongore kubera ko hamera cane gusumba amasi bafise bakababazwa n'uko ibikoko bibonera ariko ntibashumbushwe uyu ni umwe mu barimira mu nkengera z'urwo ruhongore rwa ruvubu turarima ibikoko bica biza bikona ikibazo rero dufise twonewe ntituronka aho tuvugira mugabo twebwe hariho nk'abantu usanga bagenda guhiga ibikoko wewe bamufashe bamuca umunyororo nyene akora impimba mugabo twebwe twonewe nta n'umwe aronka agashumbusho k'ibintu vyiwe vyonye nkuno mwaka ho nta n'uwariye ibikoko vyose zarabimaze kabisa no mu ntwaro ku mutumba kibingo baremeza ko abarimira hafi y'uruhongore kama wa ruvubu barima ntibimbure matiyasi bucumi umwe mu batowe kuri uwo mutumba avuga ko we n'abo arongoye bagerageza kurinda ibikoko imirima yabo naho uburyo bakoresha atakinini bufasha rero duhora dukingira mu kuharira tukaza turazihinda zisubira twubaka imiganda duce turaramwo kugira turarire imbogo tuze turazihinda ni ukwamira nyene n'ururimi rwonyene tugatera amabuye n'ibinombe vaho va hanyuma zikiruka canke tukagira guti nk'umuriro tugishirira kugira ngo zibone ko umuntu ari hafi igishirira zikakibona mu jisho imbogo zica zigenda ivyo biruko mu gihe hagati y'imirima y'abanyagihugu n'urwo ruhongore rwa ruvubu hari ikirere kingana n'ikirometero zone tampo mu gifaransa ariko ico kirere nticubahirizwa n'abarimyi nk'uko bivugwa na make bakunda intwari ajejwe urwo ruhongore ari naco gituma ibikoko bibonera imirima haratekanijwe yuko hagati y'akarimbi ka parike n'imihana y'abenegihugu haba hariho zone tampo ikirometero mugabo duca twisanga ba benegihugu barima bagakoza ku karimbi aha naho usanga mbere rimwe rimwe neza ari intambamyi kuko usanga baza barima baseregeta binjira muri parike ukubura zone tampo bituma ibikoko bitagira umwidegemvye bigisohoka parike bica bishikira mu mihana y'abenegihugu mw'ibitegeko na nyene barategekanya yuko izo metero zojaho ariko urumva n'akantu kagihatse nayo ku bijanye n'ishumbusho aba babonewe basaba uwajejwe uruhongore rwa ruvubu abona ko hari hakwiye gushirwaho ikigega kibigenewe nk'uko itegeko rigenga amashamba mu burundi ribivuga itegeko rigenga amashamba rirategekanye n'ikigega fond forestier mugabo gushika uno munsi itegeko rirabivuga mu gihega ntikiraja bivanye n'intunganya nshasha hari aho usanga rero abenegihugu b'ico kigega kitaraja bashobora kubura n'ingene botunganiriza ahubwo tugasaba leta yuko yodufasha ico kigega kikajaho kugira ngo hamwe vyoshika hakagira uwononerwa ikigo bepeye gishobore guca cikora kw'ico kigega kugira ngo vyorohe ikigega bidakunda ko kijaho muri kino gihe nk'uko bivugwa n'uwurongoye ikigo obpe kijejwe gukingira ibidukikije berekimasi hatungimana umuyobozi mukuru w'ico kigega ku rwego rw'igihugu ahamagarira nyabuna abo barimyi kwirinda kurima ibitegwa bimotera ibyo bikoko ikigega sinzi iyo coza kiva ariko ku banyagihugu bidoga tujye tuma tuba turabanura hariho nk'ibiterwa usanga bituma bijya bikoko bisohoka nobwira nk'igitegwa c'uburo n'igitegwa c'umuceri cane cane ibikoko vy'imbogo biramotegwa cane n'ivyo bitegwa twama duhana na bene igihugu c'ivyo bitegwa aho hantu babareka kubirima bakabirima kure y'ahana rubibe n'iryo shamba aho hamwe rubibe n'iryo shamba bakarimaho ibindi bitegwa ata kibazo bishobora gutera uruhongore kamagwa ruvubu rukora ku makumine umunani y'intara ya karusi ruyigi cankuzo na muyinga nk'uko make bakunda intwari ajejwe urwo ruhongore kama abivuga rurimo ubwoko mirongo ine na bune bw'ibikoko mirongo umunani ku ijana by'ivyo bikoko harimwo imbogo indonyi ingeregere n'ibindi bikaba birisha nk'uko wajejwe uruhongore kama rwa ruvubu arangiza abivuga
Tiariva ndayishimiye urakoze kudusomera iyo nkuru y'abakunzi b'ijwi rya Amerika mu gihugu c'u Burundi dusubire gato muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubi uh, ku, aho kuwa gatanu abacuruzi b'abarundi bankiwe kwinjiza ibicuruzwa vyabo ku butaka bw'ico gihugu mu gisagara ca Uvira kiri mu ntara ya Kivu y'Epfo Vedaste Ngabo ibi byakozwe n'amashyirahamwe ategamiye kuri leta mu rwego rwo kwiyimura ku nzego z'umutekano z'u Burundi bashinja guhotera abacuruzi b'abanyekongo iyo bagiye mu bicuruzwa byabo mu Burundi abagize rimwe mu ishyirahamwe rya sosiyete sivile muri Uvira kuri uyu wa gatanu biriwe mu muhanda wa kavimvira mu birometero bitatu n'umupaka w'uburundi mu rwego rwo gukumira ko abacuruzi b'abarundi baza gucururiza mu mujyi wa uvira ku mupaka wa kavimvira uhuza kongo n'uburundi urujya n'uruza rw'abantu rwari rwagabanutse abasirikare n'abapolisi bari benshi mu rwego rwo guhagarika iyo myigaragambyo gusa mu muhanda uva kavimvira ujya mu mujyi wa uvira bamwe mu bagize sosiyete sivile bagendaga bahagarika imodokari bareba niba nta barundi barimo ngo babasubize iwabo n'ibicuruzwa byabo mafikiri mashimango marte uyobora imwe muri iyo miryango muri uvira avuga yuko bangiye abarundi kuza gucururiza ibicuruzwa byabo muri uvira nyuma y'ibirego by'abaturage bari bamaze iminsi bakira ko bahohoterwa n'abashinzwe umutekano bakorera mu muhanda bagatumba bujumbura kila burunde wote mnyeko navuka burkongo kukuya huku mwenyeko na mizigo buri murundi tunamnyanganya wese au uri kwambuka aza hano muri Muoneshe kongo turi kwamba kumusubizayo usime nako ufite inasirika imizigo turi atake raia, kumwaka kugira ngo agendelea tubereke ko kiwatie, byaturakaje tubakomersanti, kuko bafata babasashe abagenzi kugure, n'abacuruzi bakabashika kunivuga burundu b'abakongomani bakamatyoka nk'imbwa amayira.
bageze mu burundi bamwe mu bacuruzi ndetse n'abagenzi b'abakongomani banyura mu muhanda wa gatumba bujumbura bari muri iyi myigaragambyo bemeza yuko bagenda bambugwa n'abashinzwe umutekano bimwe mu bicuruzwa byabo baba bafite twewe turatugogwa ejuru ya ku mipaka turabandandaza bato bato ku mupaka ariko tukavuga tugure akantu muri kongo tugere mu burundi tukaronga ngorane Mm.
bakatunyaga bakabijyana saa tuko turasaba natwe abakuru badufashe turagogwa abana tutise abana abagabo ndakazi bafise barambura imbuzi yose ntiwambara imbuzi mbi- aya kama mbyaya Nshasha.
nshasha ntiwambara imbuzi nshasha utwaye ikiro cy'isukari cyo kunywa baraki- barakitwara utwaye amavuta yo guteka barayatwara kiro kimwe k'inyama barakitwara ntituzi tubwire gute aha ku mupaka wa kavimvira hari bamwe mu bacuruzi bake b'abarundi twahasanze bemeza yuko hari bagenzi babo bari bazanye ibicuruzwa muri kongo abari mu myigaragambyo babasubirije mu nzira abantu bari bazanye imihwi n'amavoka n'itomati hariya ruguru Na- n'uwari yazanye intuze ibiharage byose baciye babitora barabishyira ahantu bimwe amasho bayafatiye igipanga bakaza barayatemagurira ahantu mu- mu gishanga nk'aho abajya bamere bino baga- baca bambara amashashe mu mutwe bagaca babijyamo bakabihonyoreramo byose bakabi- bakabyicira hasi ngo kubera iki ngo nta murundi ngo yodugiye kudandarizayo ngo kuko ngo n'uwuzana ngo ibiro bibiri by'isukari ngo abikuye n'abijyanye mu burundi umupolisi bita jerove ngo aca abibaka kubera uku kwangira aba barundi kwambutsa ibicuruzwa muri kongo byakozwe byatumye zimwe mu mboga amazi imikate ndetse n'ibitoki bitagaragara ku bwinshi ku mupaka bazana ibitoki bazana ibiharage bazana eh, bazana imihwi bazana ibitunguru ibintu nyene vy'injya nyene vyose umwe wese yarangura ico yiyumvamo nta n'umwe yinjiye bamwe mu bayobozi bo muri Kongo bakorera ku mupaka wa Kavimvira bavuga yuko iki kibazo cy'aba bakongomani bahohoterwa mu muhanda wa Gatumba Bujumbura cyaboneye umuti ku ruhande rw'u Burundi kuko bavanye mu muhanda bamwe mu bapolisi baregwaga guhohotera abaturage imibare itangwa na bamwe mu bakorera ku mupaka wa Kavimvira yerekana yuko ku munsi yanyura abantu barenga ibihumbi bibiri magana atanu abarundi bashora ibishyimbo inzoga inyama imbuto amakara muri kongo abakongomani nabo bagashora mu burundi isukari amavuta n'ibitenge vedase ngabo ijwi rya amerika uvira
vedasite ngabo urakoze no kuri we duce dusozera kw'amakuru y'uno mugoroba ariko imbere yo guhana agahindukira nshuti bakunze b'ijwi rya amerika ngende ndayukije muri make ko muri repubulika ya demokarasi ya kongo dr denis mukwege yatsindiye agashimwe kitiriwe nobel mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani yatangaje ko azokwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe kuba mu kwezi kw'icumi eh, na kabiri mwabyumvise kandi muri make muri repubulika ya demokarasi ya kongo inteko za leta frdc n'abarwanya ubutegetsi bw'ico gihugu bo muri m23 babandanya guterana amajambo ku ngwano iri kwibera muri teritware ya masisi naho ku yerekeye u rwanda uhagarariye ico gihugu mu bwongereza ambasador johnson businge anebagura umugambi wa leta y'ubwongereza ku kibazo c'abimukira asanga ubwongereza bukwiye kuraba impamvu zose zitera abantu kuva iwabo idonido y'ano makuru yose muheje kumva mu ncamake n'ayandi mwumvise murashobora kongera gusubira kuyasanga kuri we zitatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com ni ngaha rero nce nsozera amakuru ni umugoroba yakoze na Dia Taha na Engineer Helen bari kumwe muhinga bw'ivyuma Diane Ninahazwe niwe mwari kumwe kuri micro Edi Rwema niwe yaraduhagarikiye ku izina rya bagenzi bacu bose ekipe y'uno mugoroba tubipfurije kubandanya muranirwa mu byo muri mwo byose eh, mugira ijoro ryiza mu banyu no mu vyanyu na hejo aho bukera mu bindi biganiro by'ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'ikinyarwanda